iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe w'umunyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu uravuga ko wigaruriye agace ka kibumba ingabo za fardc zikavuga ko zicunga ikibaya cya kibumba mu rwanda harahaguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu bamwe barakomereka abandi barapfa mu burundi hatangiye gahunda yo gukingira indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama jewe mu kugira nzane izi mpene ni uko baduteye akamo kugira ngo tuze kuzikingiza indwara z'ibyaduka ziriko zifata ibitungo akantu gituma yitabye nuko nabonye cyagiye yangwara yazifata cyane bamwe mu borozi bo mu ntara ya cibitoke mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi bigezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe neza veniste turahera kuyavuga ku mugabane wa afurika izindi mfashanyo mpuzamakungu ziriko zirashika mu ntara ya tigre iri mu buraruko bwa etiyopiya inyuma yaho impande zirwana zisinyiye amasezerano yo guhagarika intambara igisata cyawo nicitaho ibifungurwa pamu cyavuze byo ku munsi wa gatatu ko amakamyo yayo yashyitse muri tigereya aciye mu gisagara cya gondor kiri mu ntara ya amuhara mu gice cy'ubumanuko bwa etiyopiya pamu yavuze ko ibindi bifungurwa n'amakamyo y'imiti bigiye gukurikira biciye mu nzira zose zuguruye zigana mu ntara ya tigre aya makuru aje inyuma y'umunsi umwe ikamyo zibiri z'ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'imiti z'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge nazo zishyitse imekere ku mugwa mukuru w'intara ya tigre mu myaka ibiri iyo ntara yo mu buraruko imaze mu ntambara abantu bagereranywa ku miliyoni zibiri n'ibice bitanu baramaze guhunga ingo zabo abaharugwa mu mamiliyoni nabo barakenye ibifungurwa hamwe n'ivyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose muri somaliya leta yavuze kwitegekanya kongera kugurura amashuri mu bice yigaruriye byahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba al-shababu umushikiranganji w'indero muri somaliya fara sheikh abdul kadir yabwijwe rya amerika ko leta izokoresha ubushobozi bwose ifise kugira yigishe abantu bose batagize amahirwe yo kwiga igihe kirekire abdul kadir yavuze ko gushika ubu ibice by'abanyesomaliya mirongo ibiri na bine ku ijana ari byo bifise amahirwe yo kwiga iri tangazo rya leta rije haheze indwi zitatu bombe zibiri zitewe ku bushikiranganji bw'indero i mogadishu hafa abantu ijana na mirongo ibiri n'umwe n'abarenga amajana atatu na mirongo itatu bakomeretse igihe ico gitero caba ubwo bushikiranganji bwariko buratanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri ibihumbi mirongo itatu na bitanu bari barakoze ikibazo ca leta
washington ijwi rya amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika muri irani televiziyo ya leta ivuga ko abantu bitwaje inkoho barashe mu isoko riri mu gisagara ca ize ni mu bumanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu hafi abantu batanu hakomereka abasivile hamwe n'abajejwe umutekano imvo yatumye icyo gitero cyo kuri uyu wa gatatu ejo kiba ntiramenyekana irani imaze indwi zitari nke mu myiyerekano no gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano televiziyo ya leta ya irani yavuze ko umugwi w'abantu baharugwa mu macumi bakoze imyiyerekano ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu mu bice bitandukanye byo muri ico gisagara ca ize nyene amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika Polonye hamwe n'aba OTAN baremeranije ejo ku munsi wa gatatu ko igisasu ca misile caturikiye mu buseruko bwa Polonye caturutse ku ruhande rwa Ukraine iyo misile yishe abantu babiri ariko umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri perezidansi ya amerika yavuze ko uburusiya bubifisemo uruhara kuko aribwo ntandaro y'ibiba byose mu gutera ikirere umunyamabanga mukuru wa otan jens stoltenberg nawe nyene yabwiye abamenyeshamakuru i buruseli mu birigi ko byose biri ku gatwe k'uburusiya kuko bubandanya intambara muri ikirere uwo mukuru wa otan yavuze kandi ko icyo hagarika amasanganya nk'ayo ari uko uburusiya buhagarika iyi ntambara mu gatondo k'ejo ku gatatu abategetsi ba utani n'abo mu bihugu indwi bitunze bihurikiye muri g7 barabonanye mu nama yihuta yabaye ha ruhande y'inama ya g20 i bari muri indonesia baganira kuri icyo gitero intumwa y'uburusiya muri oni dimitri polyanski yavuze ko icyo gisasu cyatewe hagamijwe gutanguza intambara hagati y'uburusiya na otan inama yahuje ibihugu mirongo ibiri bikize kuruta ibindi ku isi ya g20 yasozerewe ejo ku munsi wa gatatu
urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ariko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu nizo wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu uravuga ko wigaruriye agace ka kibumba ku birometero makumyabiri uvuye mu mujyi wa goma ijwi ry'amerika avuganye n'umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu majoro wiringoma avuga ko koko bari kibumba ariko twavuganye n'umuyobozi utashatse ko tumuvuga amazina atubwira ko m makumyabiri na gatatu yafashe ahari amazu y'ubutegetsi bwa komini ya kibumba ariko ko fardc igicunga ahahegereye uhereye mu kibaya cya kibumba aho papa yagombaga gusomera misa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma jimmy shukrani bakomera aravuga ko abaturage mu mujyi wa goma bafite ubwoba urusaku rw'ibisasu bya rutura bikoreshwa n'impande zombi rurumvikana mu karere ka masisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru hari impunzi zihamaze hafi imyaka itanu zaravuye mu byabo kubera umutekano muke umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanira muri ako karere barasaba gusubizwa mu byabo jimmy shukani bakomera izo mpunzi zivuga ko zimaze hafi imyaka irenga itanu mu buzima bubi mu nkambi zitandukanye zahungiyemo muri teritwari ya masisi izo nkambi ni kalinga luke rushebere ndetse na kibabi ziri muri iyo teritwari ya masisi abazibamo bavuga ko bazijemo bahunze intambara z'urudaca zibera muri ako gace k'intara ya kivu ya ruguru aba bagaragaza ko hafi inkambi ya zose zo mu karere ka masisi zidafite amazu abereye guturamo bituma benshi muri bihe by'imvura bahatakariza ubuzima mu nkambi ya karinga iri mu gace ka rushebere abana babiri baherutse guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri ibi byemezwa na james muyeye umuturage wo muri ako gace ubwo yavuganaga n'ijwi ry'amerika saa munani za nijoro ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ahitwa rusheberi mu nkambi y'impunzi ihari imvura yaguye haza gucika inkangu ihitana inzu imwe y'impunzi muri iyo nzu bari yaryamyemo umumama n'abana be batatu abana babiri baza kuhasiga ubuzima uwo mumama nawe aza gukomereka cyane ndetse n'undi mwana ubu ngubu bakaba bajyanwe mu bitari masisi zimwe mu mpunzi zimaze mu nkambi imyaka irenze ine mu nkambi ya luke muri nyamabuko ya mbere zabwiye ijwi ry'amerika ko zahunze ibikorwa by'urugomo bitandukanye bikorwa n'inyeshyamba bikorwa n'inyeshyamba mu duce bari batuyemo iyo mitwe ni nka PSLS ndime ndime nyatura abazungu ndetse n'abandi Barisha abantu n'ejo barisha abagabo bakaza barabakona ngo na basi Je ku bategetsi ba muno bose buriya baje ari delegasiyo yabo baza kutubomora shefu de grupema ba notable mbega bose baje bari delegasiyo baje kudusenya yahaye aba- abategetsi baruke amadolari ijana ngo imbunzi ziri mu mbago ye ngo ba- babirukane ubwo twabuze iyo tuja twabuze nimba turaja mu biti twayobe aba basaba ubuyobozi kurangiza vuba ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya Masisi bityo bagasubira mu byabo icyo turi gusaba kuri guverinoma ya kongo ni ukubera ya- yahagarara mu birere byacu biba- bibaye nabi bitewe n'imit- n'imitwe zitwaje ibigwanisho hasigaye bakareba ko ba- baza n'umutekano iwacu tugasubirayo tukongera tugasubira mu buzima busanzwe niko naromba siye badufanyiziye ngufu baturudishe mu mashamba yetu dukamate majembe turime junjari na tatu wiya paruki turugusaba kugira ngo leta natwe dusubize mu mirimo zacu badukuyemo ndi kubusaba ngo bwansayidira kabisa bukareba ukuntu bakuramo bariya ba- nanjye nginjira mu shamba ryanjye Tumusifu Emmanuel umuyobozi w'inkambi ya Luke avuga ko ikibazo nyamukuru benshi muri bo bafite ni uko bakuwe mu byabo n'abantu bitwaje intwaro bashaka kubanyaga imitungo n'ubutaka bwabo ku kibazo cya bano bantu baturutse muri lokarite miyano ba- no muri butsike banyazwe imirimo yabo ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho b'aborozi baba- bakareba ukuntu babacira urubanza niba imirima zibaye izabo bagataha mu mirima yabo niba zitabaye izabo bakazirekera abo bantu borozi ahasigaye umutekano ukaboneka ku baturage kuko bose imirima yose barayifashe zamaze kuba ibikuyu nta muturage wakandagiramo ngo abe yaje gukoramo umushinga Depite Sebishimbo Jean Bosco uhagarariye akarere ka Masisi ku rwego rw'intara avuga ko aba bakongomani barimo guca mu bihe bigoye
abaturage babayeho nabi rwose nta bufasha na buke bafite bamwe barimo gupfa kubera kubura ibyo kurya bakanyagirwa turimo gukora ubuvugizi kugira ngo babone imfashanyo ndetse tugasaba n'ubuyobozi nabwo kugira icyo bukora kugira ngo aba baturage babone imfashanyo rwose kuko barahangayitse urebye abenshi baje baturutse mu duce twa kazinga ngururu ndetse n'ahandi aho baje bahunze imitwe yitwaje intwaro iyi ntumwa ya rubanda yabwiye ijwi rya amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari mu buhungiro bafashwe na leta ndetse hanabeho kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke uri mu turere baturutsemo nibyo ubuvugizi ku nzego zose ni ingenzi cyane kuko urebye aba baturage bose bari mu nkambi ya ruke bahunze intambara guhunga kwabo byababereye intandaro yo kubaho nabi ahangaha mu nkambi ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya masisi buvuga ko nabwo buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'impunzi ziri hirya no hino muri ako gace baraka gabriel akuriye sosiyete sivile nsha muri teritwari ya masisi izwi nka nouvelle société civile iharanira uburenganzira bwa muntu uyu ntiyumva impamvu leta itagira icyo ikora mu kuramira ubuzima bw'abaturage bari mu kaga ku imasisi amarira akomeje kuba menshi duhora dupfisha hejuru ibibazo byinshi ngo uko mubyumva ariko urabona cyane cyane abantu bari mu nkambi guturuka amagurupe ya rumega abaho muri masisi hari abatari basubira iwabo bamaze nk'imyaka itanu bakiri mu nkambi ikiyongeyeho nta bufasha babona Ah, urabona kuba dufite ngo muri oso banyungu ugasanga dufite inkambi irindwi ariko imfashanyo ntazo ziboneka kubera ko abantu batapfa kubera iki abantu batasubizwa mu byabo none se igisirikare cya repubulika yacu twiringiye tuzi ko gifite imbaraga none se nicyo cyananiwe kugira ngo kije gutraka ariya magurupe ya rume kugira ngo abaturage basubire mu byabo ntibakomeze kuba mu nkambi tubamenyeshe ko teritwari ya masisi ifite inkambi z'impunzi zirenga magana abiri muri sheferi za bashali bahunde oso banyungu ndetse no muri segiteri ya gatoyi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu rwanda haraye haguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu bamwe barakomereka abandi barapfa minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza yabwiye ijwi ry'amerika ko imaze kubarura abantu bane bapfuye umunyamakuru ijwi ry'amerika i kigali jean batiste mico myiza yabonye undi muntu watowe mu muferege mu murenge wa rwezamenyo mu kagari ka kabuguru ya mbere umubare w'abahitanywe n'imvura ushobora kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo mu gace ka murongwe hashize amezi abiri nta mvura ihaguye abahinzi baratabaza ni inkuru ya vedaste ngabo aba bahinzi bahinga kaseke mburadara karongwe na katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishyimbo amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe n'uko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa kubera izuba ryabaye ndase rikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubu izuba ryabandanya turabona ko dushobora gupfira mu bana kubera michel kabongobongo ni umuhinzi wo mu kambi ya murongwe igihe yari afite umurima yitwa kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera tuwe ngaha umurongo iwacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cyatatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu umuceri twahora tuwugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tuwugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu turabona ko hari ibibazo ni ibibazo ni ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma ritukura aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya loni ryita ibiribwa ya pamu yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni iyo mfashanyo haseri iza itebye ijya itebye rero mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca dukoresha kuza turarya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guha ibihumbi icumi ucumuha cumi na bitanu ayo mafaranga rero niyo ucuza urahereza abana kugira ngo barye nahimana matiyasi ni umwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya murongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye nk'akarorero je nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe gusa nubwo mu nkambi ya murongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya rusenda ndetse no mu bindi bice bya fizi na buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe vedasengabo ijwi rya amerika uvira mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ari kumvira mu muhezo abatangabuhamya mu rubanza rwa diodone ishimwe uzwi nka prince kid ni mu rubanza ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gusaba ishimishamubiri rifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina urukiko rwavuze ko impamvu rugomba kumva abatangabuhamya ari ukubera ko rwasanze ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bidahagije urukiko rurumva abatangabuhamya bane n'abakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda mu bihe bitandukanye ubuhamya bwabo urukiko rurabwumva rwifashishije ikoranabuhanga rya skype kugeza ubu uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ari akagambane yakorewe kuva prince kidi atabwa muri yombi amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda yari ashinzwe gutegura ubutegetsi bwa bwabaye buyahagaritse by'agateganyo ni urubanza rwari rwarapfundikiwe hasigaye kurufataho icyemezo ubushinjacyaha bwari bwamusabiye kumuhamya ibyaha no gufungwa imyaka cumi n'itandatu muri gereza iri ni ijwi ry'amerika mu burundi ishyaka cndd fdd ryizihije kuri uyu wa gatatu umunsi mukuru w'intwari abatanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibone amahoro ibirori byatangiriye mu ntara ya bubanza muri komine ya mpanda inkuru ya desire hatunga imana iyo ndwi yihariwe intwari ihimbazwa ku kivugo kigira giti bahumure iyo tuvuye turahazi aho turi turahabona dutunganye neza iyo tuja ntituzogwe mu kibira tutazi ibirori byo gutanguza iyo ndwi byuguruwe n'inkuka y'imisa yabereye igifurwe muri komine mpanda intara ya bubanza ni naho hashinguwe abagwanyi ba fdd bamwe bishwe n'igisoda ca leta bagwana abandi bakaba baricanye hagati yabo kubera ugucanamwo kwigeze kwaduka mu bagwanyi ba fdd aho hashinguwe rero abo bishwe hari umusaraba munini wanditseko ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi reveriyano ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa cndd fdd nawe nyene yari umugwanyi ico gihe aratanga insiguro y'ayo majambo ibi rero igituma bavuga bati ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi ni kubera aba- abari barongoye abandi batabitwayemo neza ngira mu madini twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi niyame ashishoza ntajane nyabahururu nivyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atana kose dogeri baye bahejeje kubica aho ivyo bikoresho byose byashe bishika nico gituma rero twama turiko turabivuga tuti ntiyica ubwoko yica ubutegetsi bubi uwarongoye umugambi uri ku butegetsi arafite icyo asaba abarundi bose atanumwe avuyemwo muri no ndwi yahariwe kwibuka izo ntwari umurundi wese nimba ubu ushobora kumara amezi imyaka uryamye ataco winona hari abitanze yego urashobora kuvuga ngo- ngo ngira nda- ngo ndakaze ngo jewe oya ibuka hariho abantu bitanze kugira ibintu bihinduke kubitiza agatima hanyuma bavuga uti basi umwe babiri naho wowe uri mu mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko wahashitse kubera hari ivyahindutse ibitagenda neza vyose turabibona ibigenda neza vyose turabibona dukosore rero kuko bajya abana bitanze abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazaba mu burundi bazobaho mahoro n'umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo biza bigomba kasiye atwara ishyirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare cya kera bamugariye ku rugamba amenyesha ko uwo munsi mukuru utategerezwa kwitwa ukuri uno munsi ni ukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo birabaho no mu bindi bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo muri iryo shyirahamwe babona ko uwo munsi mukuru ufatiye ku ikumira biza bigomba akamenyesha ko uwo mugambwe utwara igihugu uno munsi wari ukwiye kumenya ko ukigwana abo bagwana bari bahagarariye inyungu z'igihugu barongoye uno munsi nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwirira ikintu kuri ico noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese indwi yahariwe intwari yatanguye guhimbazwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umugambwe sende david wahoze urwana na leta y'u Burundi ushitse ku butegetsi hari inyuma y'imyaka ibiri uhagaritse intambara ivyo navyo vyaturutse mu biganiro vya arusha vyahuza abanyamigambwe n'imihari yose yagwana na leta y'u Burundi vyahavuye bishika ku masezerano ya arusha igenekezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe uko umwaka utashe uwo mugambi uri ku butegetsi mu burundi urahimbaza uwo munsi mukuru wahariwe intwari uno mwaka ibirori byo gusozera iyo ndwi bikazobera ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi desire atungimana kigali ijwi rya amerika tukiri mu burundi hatangiye gahunda yo gukingiza indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama iyo gahunda yatangiriye mu ntara ya cibitoke ikazamara ibyumweru bibiri hakingirwe amatungo arenga miliyoni eshatu mu gihugu cyose inkuru ya tiyerive ndayishimiye iryo sekeza ryo gutanga inshansho ku mpene n'intama ritegekanijwe kubera mu mazone yose agize uburundi ryatangurijwe muri zone ndava komine ya buganda mu ntara ya cibitoke mu ntango z'iyi ndwi umushikiranganji ajejwe ubworozi sanctus niragira ari nawe yafunguye ico gikorwa ku mugaragaro atera akama aborozi b'impene n'intama kwitabira iryo sekeza dusabye abajejwe ubworozi bose gukorana umwete n'ubwira kugira ico gikorwa kizogende neza bakorane mu runani n'abajejwe intwaro kugira ntihagire igitungwa gisigara kidacandazwa tukaba duhamagariye aborozi bose kuzana ibitungwa byabo kugira bikingirwe icyo kiza ntibazohave bibuka kurogora basheshe Imene n'intama zishika kuri miliyoni zitatu nizo zitezwe gucandagwa. Imene n'intama zose zishika n'amezi atatu kuduga ziri mu zizohabwa urwo rucanco. Umushikiranganje Sanctus Niragira avuga ko mu kurangura ico gikorwa abaganga b'ibitungwa bazosanga aborozi mu mazone yose.
kugira icyo gikorwa gishoboke twarashize mu mazone yose y'igihugu cyacu abaganga b'ibitungwa bazokora icyo gikorwa bakaba bazosanga aborozi mu bibanza bitandukanye biri ku mitumba iwabo kugira bacandage ibitungwa byabo Impene n'intama ziri mu bitungwa bibeshejeho abanyagihugu benshi mu Burundi. Mu myaka iheze ibyo bitungwa byarageramiwe n'indwara y'akaranda itigeze ivugwa izina ryayo. Aha twovuga nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari iyo ndwara y'akaranda yahitanye impene n'intama zishika ku bihumbi bine mu ntara ya Mwaro, Gitega na Kirundo. Naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda intama n'impene zirenga amajana ane zarahitanywe n'ako karanda mu ntara ya Ngozi nk'uko byashikirijwe n'ubushikira ubushikiranganje bujejwe ubworozi kuri ubu hatanzwe izo ncanco kugira ngo ivyo bitungwa birindwe bitaragwara ijwi ry'amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya cibitoke ahatangurijwe iryo sekeza aho bari bitabiriye ako kamo Ciye mu kugira nzane izi mpene nuko baduteye akamo kugira ngo tuze kuzikingiza ingwara z'ibi- z'ibyaduka ziko zifata ibitungo akamu gituma nitavye nuko nabonye cya gihe ya ndwara yazifata cyane nama nda- ndaza yati umanze kuva gisa twayibonye neza kugira ngo mudukingire ibitungwa bigumane ubuzima bwiza abo banyagihugu kandi bavuga ko indwara y'akaranda yateye ibitungwa byabo mu myaka iheze yabateye ubukene basigura ko ibitungwa bahora bikora ko byishwe n'iyo ndwara nkubu bazivagisha inda- ndebona ko harya hazoza akarusho iyo ngo harya izohava ihera Mm, narimerewe nabi nyene nuko icyo gihe nabona nta- ihene nayikenera kuyigurisha nkabura bayingurira none ubu ngubu bakaba bazirekuye ati ntizibagwe bakaba turiko turabaga turya inyama kuko ntibyatunezereje kuko ibitungwa byacu bigwaye none rero ubu rero twabonye umugambi mwiza wo kutuvurira ibitungwa imana ishimwe mu ntara ya cibitoke yonyene hategekanywa gucandagwa impene n'intama zirenga ibihumbi ijana na mirongo itatu muri komine ya buganda gusa hazocandagwa izishika ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubworozi busaba aborozi bafise ibitungwa bimirije kubaga ko batohirahira ngo birigwe barabijana kubicandagisha ku ruhande rumwe kwaba rukonona ubwo rucanco ku rundi ruhande sigwiza ku magara y'abantu barya inyama zivuye muri ibyo bitungwa Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali
kuri uyu wa kane kandi biteganijwe ko urukiko rw'ubucuruzi mu rwanda ruburanisha abo mu muryango wa asinapol rwigara na banki y'ubucuruzi ya koje bank baraburana ku ngingo yo guteza mu cyamunara imitungo ya nyakwigendera asinapol rwigara mu bihe bitandukanye iyi banki yakunze kumvikana ivuga ko rwigara yibereyemo imyenda ku nguzanyo yari yarafashe muri iyo banki umuryango we ukavuga ko nta mwenda ayifitiye aha niho dusoreje aya makuru niyabagejeho mfatanije na nadia taha nongere mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ntawanga kuryama ngo atarota nabi kandi no kurota neza bibaho mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu beri ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo kamazima kano kurimbura ningero utizi mba mu kirago nibusize amashuri maze mbyumva ngendo bamba icumi na gatene ko bahunze umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi idore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba